bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri ya cumi n'umunani muri kumwe na joy diane nahazi ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze ubushimwe wanjye ni umubyeyi w'imigambi yose iyo habaye ikibazo umuntu arafata umwanya wo kwihweza icyo kibazo tuzoheza turabe mbega aya madosiye y'umurwasi yashinze koko birasa n'ibi bavuga bati baturenganije ni terence ntahiraja avugira ubushikiranganji bw'intwari yo hagati mu gihugu aha aragaruka ku kutumva kimwe izina rya fnl ririko riraja mu wundi mugambwe ari wo amizero y'abarundi fnl ya agatongwasa iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu ariko nabanza nkababwira muri bake ko ibihugu vya eritrea na ethiopia vyasinye amasezerano mu nama yabereye muri arabiya saudite ejo mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri vyamaze imyaka mirongo ibiri mu ntambara ibiri muri ayo masezerano y'ejo kwa mungu yasinywe imbere y'umwami wa arabiya saudite salman bin abdulaziz al saud hamwe n'umunyamabanga mukuru wa onu antonio guteres ntibirashobora kuja habona imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibanyi vyo mw'ihembe rya afurika yarateye imbere kuvaho umushikiranganje wa mbere wa ethiopia ethiopia abi ahmed atangarije mu kwezi kwa gatandatu ko igihugu ciwe gishobora kubahiriza amasezerano y'umwaka w'ibihumbi bibiri ayo masezerano yahagarikiwe na onu yaragamije kurangiza intambara yo ku mbibe ivyo bihugu bihana yahitanye abanyagihugu bashika ibihumbi mirongo irindwi ku mpande zose abasirikare ba repubulika iharanira demokarasi ya kongo ejo baratanye mu mitwe n'abarwanya leta mu buseruko bw'intara ya kivu y'umanuko nk'uko amakuru ava mu gisirikare n'abanyagihugu abivuga ayo makuru wavuga ko abo basirikare ba leta barwanye n'abarwanya leta bahurikiye mu runani ya kutumba bashigikiye mu general atavuga rumwe na perezida joseph kabila ayo makuru y'abantu batashatse ko amazina yabo ashirwa habona hasigura ko abarwanya leta bafashe imitumba itatu yo muri fizi intara yo mu manuko irwiriyemo ubutare kandi yamamwo indiyane hagati y'amoko umuvugizi w'igisirikare ca kongo yemeje ko igisirikare catanye mu mitwe n'abayirwanya n'abayirwanya mu kwezi kwa kabiri muribuka ko igisirikare cari catangaje ko cirukanye abarwanyi ba yakatumba bafashijwe n'igihugu kibanyi c'u burundi igihugu ca israel cavuze ko ubwicanyi bwakorewe umuyahudi aharanira agateka kazina muntu acumiswe imbugita n'umunyepalestina ari igitero c'iterabwoba ali fulda yari afise ubwene gihugu bwa leta z'ubumwe za amerika na israel yapfiriye mu bitaro inyuma yo gucumitwa hanze y'ikigo c'ubudandaji kiri hafi y'uruzi rwa eftal ku musi w'ejo umushikiranganji wa mbere benjamin netanyahu wa israel avuga ko yarungitse ubutumwa bwo guhoza umuryango wapfuye amwita waharaniye agateka kazima nzina muntu kandi yagwaniye yongera yamamaza ukuri kuri israel radiyo ijwi amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotwaves kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine n'imwe ku mugoroba ni metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri turi kandi no kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com facebook ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabahe ikaze ubushikiranganje bw'intara yo hagati mu gihugu c'u Burundi buremeza ko Jacques Bigirimana arongoye FNL yitwaye muri ubwo bushikiranganje yemeza ko agatongwasa yamutwaye amazina n'ibimenyetso vy'umugambwe mu gushinga umugambwe wa FNL amizero y'abarundi Terence Ntayiraja avugira ubwo bushikiranganje asigura ko vyose bizokwiga mu kuvugana n'impande zose kugira ngo haboneke umuti ku neza y'abarundi bose ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana nk'uko biboneka ku makete yo kuwa cumi na gatatu kwezi kw'icenda bibiri na cumi n'umunani bikemezwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo mu gihugu hagati umugambwe fnl userukiwe n'umunyamabanga mukuru jeanne ndemubandi warandikiye umushikiranganji w'intwaro yo mu gihugu hagati aho wakana kwibwa ibimenyetso n'izina ry'uwo mugambwe muri iryo kete abarongoye FNL bemeza ko FNL amizero y'abarundi yatangujwe nta gatondo rwasa ibatwaye izina kuko arivyo bakoresha mu kuramukanya ikindi bavuga nibijanye n'ibendera hamwe n'amategeko asa uyu mugambwe ugasaba ko ababijejwe bo kwisunga urupapuro rw'inzira ruheruka gutegwa k'umukono rubuza ko haba imigambwe yitiranwa kuko ivyabaye vyajese mu gihe mu gihugu hari ibibazo mu bushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati baremeza ko iryo kete baribonye Terence Nahiraje avugira ubwo bushikiranganje yemeza ko atakibazo kiburi inyishu ko ubushikiranganje avugira buzoshira imbere kuvugana n'impande zose naho yemeza ko hari n'abandi bavuga ko gwasagato yakoresheje ivyabo mu gushinga umugambwe ubushikiranganji ni umuvyeyi w'imigambwe yose iyo habaye ikibazo umuntu arafata umwanya wo kwihweza ico kibazo tuzoheza turabe mbega ayo madosiye y'umurwasi yashinze koko birasa nibi bavuga bati baturenganije turabe ko atamazina ry'abandi yoba yatwaye canke atabindi bintu vyoba bibuze kuko tuba tubibonye tuze turavugana n'ababije ingene vyo kugenda nimba hari ivyokosorwa bikosorwe dusanze ibirego bidafashe bubahiriza nk'abandi ariko umenga saba gusa ndagira ngo gukana bumenyi umenga hari n'abandi ariko ndaraba baza baravuga ibintu byabo birimwo hazoba kwihweza iyo dosiye y'umugambi honorable gwasaba bagushinga habe kwihweza ibirego vya Jacques Bigirimana n'abo bandi basoza batanze ibirego usanze koko hari amatati turabe ingene umuti woboneka kuko nta kibazo kitagira inyishu abajijwe kubijanye n'amazina y'umugambwe mushasha ko hatazoba kwitiranwa na FNL yahora irongowe na Jacques Bigirimana agaton rwasa aravuga ubutandukane buhari akemeza ko abitwaye ivyo bavuga atafatiro bifise nta konfiziyo ishobora kubaho ntibyitiranwa bariya bitwa force nationale de liberation wewe twitwa front national pour la liberté ibyo ni ibintu bitandukanye cyane rwose kimwe hariho abashaka kwibaza ati indome zirasa mugabo urabizi yuko indome zigize ururimi ntizongerekana kubera havutse uyu canke havutse uriya ziguma ari za zindi mugabo uko uzipanga ukuramwo amajambo ibihumbi n'ibihumbi kiretse abo baba bashatse kuvyitwaza kugira ngo badindize ibintu canke baburizemwo mugabo ivyo navyo nibaza yuko nabo nyene barakeneye yuko umwuka wa politike umera neza gusumba uko vyahora nibaza yuko ivyo batoza kuja mu ngorane nka mwene izo zoba ari impari zitagira ico zishobora gushikako nabo Ijwi rya Amerika ryifuje kumenya aho ubushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati buzohera inyishu umushinga amateka gatondo gwasa kubijanye n'iyemererwa ry'umugambwe arongoye. Terence Nahiraje anatanga ikiringo nyezina asaba basavye gutenyenya akabizeza ko naho hoba hari ibibazo bizotorerwa umuti.
umwanya wari wo wose abarundi barafise kuja hamwe bagashinga umugabo canke ishirahamwe bakabisaba iyo babisavye rero birashaka kunyuka canke bigateba bivanye n'ingene hari bigenda birakosoka muri iyo dosiye kumbe bitameze neza usaba umuntu arasaba akarindira akaba umwanya kuri wo kwihweza hanyuma se bavuga ngo ikirigi canke kiriya giheze ngo ntaho bacemera umuntu kandi n'abandi bashobora kugira umugabo bakabisaba nibaza yuko umuntu wese arihangana tuzogenda turavugana nabo reka twihweze amadosiye yabo nabo bitwaye turabe ibirimo dusanze harimo ingorane tuzoganira na bene ivyo mbere yo gutora umuti urama atakujyanisha abarundi Umushinga amateka gatondo gwasa yatowe mu runana mizero y'abarundi nk'uwigenga yashikanye ibisabwa mu bushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati kugira umugambwe wemererwe gukorera ku mugaragaro ku wa 14 ukwezi kw'icenda 2018 ni mu gihe yari yatunganije inama yo gushinga no kwemeza amategeko agenga umugambwe FNL amizero y'abarundi ku wa 12 ukwezi kw'icenda 2018 umugambwe avuga ko ashinze kugira azahiganwe mu matora ya 2020 kuko ubwirizwa shingiro rishasha ritemera inane z'abigenga ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika Hamonzimana arakenuye tukivuga ivy'imigambwe ariko tubibandanirize mu gihugu c'u Rwanda aho ku munsi wa kabiri munyepolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Madame Victoire Ingabire Umuhoza asohotse muri gereza ku mbabazi za Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko abanyamugambwe ba FDI inkingi bakiriye ico cemezo gutyo mugenzi wacu Eric Bagiriwusa havugana na bwana Anselme Mutimana umuvugizi wa FDI inkingi imbere mu gihugu reka tubatege amatwi ku kiyago bagiranye abarwanashyaka ba fdu inkingi mu rwanda ndetse no hanze twabyakiriye neza cyane byari ibyishimo twagiye kumwakira ndetse ntabwo natinya no kuvuga ko twitwaje n'indabo kugira ngo tumwakire n'uduseke mu rwego rwo kumuha ikaze ndetse no kumwishimira tunamuha n'icyubahiro akwiye nk'umuyobozi w'ishyaka ryacu rya fdu inkingi icyubahiro mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda ritaremererwa gukorera mu rwanda fda inkingi
yego mu bijyanye ni- n'uko ishyaka ryemerwa gukorera mu gihugu ah, bifite inzira binyuramo ariko ishyaka ryose kugira ngo ryemerwe rirabanza rikavuka cyangwa se rigashingwa fda nyingi nayo rero yarasi- yarashinzwe Ah, ntekereza ko igihe kizagera ah, ikemerwa icyo cyizere numva gihari ingabire victoire umuhoza akimara gufungwa mwabyakiriye mute
Ah, ah, kuri ya tariki yafunzweho wenda nayo nyibutse n'abanyarwanda ku itariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa cumi ah, umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ah, yarafunzwe koko Ah, yaraje akurwa aho yari asanzwe aba Ah, byaratubabaje cyane kumva afunzwe dore ko twari tumaze n'igihe tutabashije no gukora ibyo twari du- tu- tu- tugamije gukora bijyanye no kwandika ishyaka kugira ngo tunitabire n'ayo- n'amatora yari mu byari byamuzanye ndetse n'ishyaka twarababaye ariko nanone ntabwo byigeze biduca intege zo kugira ngo dukomeze urugendo rwo guharanira demokarasi rwo guharanira igihugu kigendera ku mategeko abanyarwanda bashobora kubona uburenganzira bwacyo urwo rugendo ntabwo twese turuhagarika habe na gato nk'uko byagiye bigaragara muri muri uwo mwaka wa bibiri na cumi nyuma y'aho ah, hakomeje kugenda hagaragara abarwanashyaka ba fda inkingi mu mu nce zari zitanu zitandukanye abantu benshi batibazaga ko wenda habaye n'abantu bahari ibyo ngibyo nabo bagiye bahura n'ibibazo bagafungwa ariko ntago byigeze na rimwe bi- bica intege ishyaka fdu inkingi abanyarwanda barashaka kumenya ngo madamu victoire ingabire umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda intambwe ze amaze amasaha make reka mvuge amasaha make kubera ko ntabwo umunsi urarangira Cya- tuvuge ko umunsi warangiye ubu ngubu intambwe ze zimeze zite Ah, murakoze kuri icyo kibazo icyo navugaho ni uko madamu victoire ingabire umuhoza umunsi n'ubundi ntabwo wari wari wuzura avuye muri gereza ariko ndavuga ko nta- ntampamya ko madamu victoire ingabire yigenza akaba afite imbaraga rwose arimo aragenda nta kibazo uravuga iki aho ngaho ndashaka kuvuga ko akomeye Ah, haba ko agaragara inyuma eh, n'uko agaragara cyangwa se navuga imbere uko njye namubonye nabonye akomeye arigenza nta kibazo ubu ngubu umuntu yavuga ko madame victoire ingabire yajya ku isoko rya rindi rigurisha ibicuruzwa akagura akanywa agahaha akaganira n'abantu batari bamenyeranye mu myaka umunani ishize ibyo birashoboka birashoboka ubu tuvugana eh, uretse nyine ko bwije ariko ubundi ntabwo abujijwe gutembera kugera aho agomba kugera n'ubwo ubu ndahamya neza ko no mu masaha ashize twari twagiye gusenga ah, kandi yijyanye kugaruka yagarutse nta kibazo mukavuga iki rero ku barwanashyaka banyu bafunze barimo n'abayobozi bakomeye wenda nka visi perezida wa mbere bwana boniface twagirimana harimo twagira yezu fabien nawe wari umukangurambaga ku rwego rw'igihugu muri fda leonire gasengayire nawe wari umubitsi w'ishyaka ibyo mubivugaho iki kuba bari muri gereza kugeza ubu nubwo madame victoire ingabire afunguwe kuri twe muri fdu inkingi gufungwa kwa bariya bantu twabifashe ah, nko guca intege cyangwa se gucecekesha burundu ishyaka ryacu rya fdu inkingi ariko nubwo byagenze gutyo bo ngo bakaba bafunze ntago urumuri rwa demokarasi madamu victoire ingabire ni ah, n'ishyaka bazanye mu rwanda ntago rishobora kuzima na gato bibaho kuko muri iyo myaka ishize mbere y'uko abo bantu bafungwa bari bamaze imyaka irindwi mu gihugu ntabwo rero bigeze bicara barakoze byinshi mpamya neza ko dufite intwararumuri zihagije mu gihugu cyose mu mpande zose ko ntabwo uko abo bantu babitekereza ko wenda yaba ya- asanze nta bantu bahari ntabwo ari byo abantu barahari n'ikimenyimenyi ni uko yakiriwe n'abarwanashyaka b'ishyaka rye ubwo rero nda- ngavuga ko ishyaka rigikomeje wa murongo waryo n'ibikorwa byabyo nta kintu gihinduka harakoze mugenzi wacu eric eh, bagira ubusa kuri ico kiganiro yariko aragirana na bwana anselme mutuyimana umuvugizi wa fdi inkingi imbere mu gihugu c'u rwanda tubandanirize mu rwanda tubabwira ivyabaye mu- mu- ku nkengera z'ikibuga c'indege ca kamembe ni mu burengerazuba bw'ico gihugu basaba ubutegetsi kubakura mu giha- mu giharaniro gihirahiro bamazemo imyaka irenga mirongo ine abavuga ko kuva mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ine na gatanu bakomeje kubabwira ko bazimuka aho baba n'aho gushika ubu atakirakorekwa canke ngo bemererwe kubaka kuri ubwo butaka umunyeshamakuru wacu temistocle mutijima yarabasuye maze adutegurira ino nkuru natangiye kubyumva mfite imyaka cumi n'ine ubu ufite imyaka ingahe mirongo itanu hafi mirongo itandatu bababwira ko habaye iki habuze iki bahora batubwira ngo tuzatumira tuzatumira tuzatumira n'umwe muri abo baturage batuye mu nkengero z'ikibuga cy'indege cya kamembe aha aratugereranyiriza igihe yatangiye kumva gahunda yo kubimura ivugwa aha batuye ni mu murenge wa kamembe rwagati mu mujyi wa kamembe mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda icyakora witegereje inzu zihubatse zihuriye ku kintu kimwe zose zirashaje bigaragara ko zimaze imyaka myinshi ndetse urabona ko hari n'izenda guhirima nyamara si uko bene zo badashoboye kuzisana cyangwa se ngo bubake izindi ahubwo nta burenganzira babifitiye hano harimo abantu bafite ubushobozi bwo kuba bagenda bakaka igishushanyo akubaka inzu zijyanwe n'igihe ariko hano ni mu kibuga kuko igishushanyo barakitweretse batubwira ko cyateguwe kandi abagitegura pe ni abatureberera kure ntacyo twahinduraho twe twasabaga ko yenda bagikoze batitaye ko hari abaturage baciriritse bagiye bahari nabo bafite ubwo burenganzira bwo kuba yenda babona ubushobozi bwo kuba bahatura kuko bahavukiye benshi umuntu yarahavukiye yarahatuye nimba agiye kwaka icyangombwa cyo gusanura inzu ye bakimuhe uku gushyira ubutaka bwabo mu gice cyagenewe kwagurirwamo imbago z'ikibuga cy'indege cya kamembe bo basanga byarabubambuyeho uburenganzira kandi bukiri ubwabo hakozwe igenagaciro ku mitungo yabo inshuro nyinshi kugira ngo bimurwe ariko ibyo bigahera mu mpapuro gusa iri heruka ryabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu bamaze kutubarira banatujyana ku kibuga cya komanda turasinyira amafaranga batubariye biza kuza kurangira amasezerano y'ubugure arangiye turadekarara twandikira minisiteri i kigali badusubiza ko ngayo amasezerano ngo arangije amezi atandatu y'amasezerano y'ubugure atabayeho ubwo amasezerano ngo aba apfuye kugeza amagingo aya twicaye nta gisubizo tugira kwezi mugira rero abantu bose bangaba bari barasinye ariko byaraniraga kongera kuba n'ubundi birananirana kuduha amafaranga byaranze kuduha ku masambu yacu rero twubake nabyo biri kwanga guhezwa mu rungabangabo kw'aba baturage kuratuma n'ubutaka bwabo butakaza agaciro ku bakenera kubugura ibyo basanga bibaheza mu bwigunge kubera ibyo byose byabaye hano nta muntu wa- waha agaciro aha nta muntu waza kugura ahangaha bitewe n'uko yaje kugura avuga ngo ikintu mbago z'ikibuga nta mafaranga tukibahaye mu mbago z'ikibuga nta mafaranga tukibahaye nyine hari nk'umuntu uza akabona hari ibibanza byiza byo kugura nyuma akamenya amakuru y'uko turi mu mbago z'ikibuga ashobora gutanga amafaranga ye bikazarangira ahombye akongera akigendera kandi muri abo bose ni bamwe wenda baza bahashyira inzu zigezweho bigatuma tunagira imihanda igezweho ubu hano iwacu mu minota icumi uba ugeze kuri kaburimbo ariko iyo imvura iguye ukuramo inkweto ukamanuka n'amaguru nta moto yahagera nta modoka ni ibibazo mbese turi mu bwigunge bityo rero bagasaba ubutegetsi ko bwabakura muri icyo gihirahiro nimba ikibuga wenda kibona tukibogamiye batwimura tukareba ahandi handi tujya tugasigira ikibuga imbago zacyo kuko nyine atashya muri mirongo inani na gatanu n'ubundi batera imbago batubwira ngo bagiye kwimuka gutya nakwereka ahantu imbago bagendaga bazitera batera batera imyaka ibiri yashira bagatera imbago imyaka ibiri yashira bagatera imbago ngo bagiye kutwimura none dukandagiye muri bibiri na cumi n'umunani natashye hano muri mirongo inani na gatanu izo mbago zihora ziterwa ziterwa ziterwa tubarirwa tubarirwa ntitwishyurwe tuzahora gutya se tuzageza ryari mutubarize nubwo zidatanga igihe nyirizina ibyo bizaba byakorewe inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere ka rusizi zirizeza abo baturage ko iki kibazo kigiye kubonerwa umuti bwana kayumba efuremu ayobora ako karere imbago z'ikibuga cy'indege ejo bundi twavuganaga n'ikigo kibishinzwe batubwira ko bagiye kuzisubiramo kuko mbere bari bafashe ahantu hanini Eh, mu gihe cyo gukora igishushanyo mbonera cy'umujyi wa rusizi kitubwira ko bagiye kugaragaza noneho imbago nyazo z'aho bakeneye nibamara kuhagaragaza ni ukuvuga ngo ibyangombwa by'ubutaka by'abaturage tuzabihindura kugira ngo bamenye ko ahantu bafite uburenganzira bwo kugira icyo bakoresha ahazaba hasigaye mu mbago z'ikibuga cy'indege twumvikanye ko bazahita babarira imitungo yabo bakabishyura kugira ngo bajye kugira ibindi bakora ibibazo byo kwimura abaturage ku mpamvu z'inyungu rusange cyangwa se z'iyubahirizwa ry'ibishushanyo mbonera by'imijyi byakunze kuvugwa cyane cyane mu murwa mukuru w'u rwanda kigali hakavukamo akenshi ingorane zo kutumvikana ku bigomba guhabwa abimurwa nk'inyishyu y'imitungo yabo icyakora kuri abo muri kamembe batuye mu midugudu igera kuri itatu bo bagaragaza ko isubikwa ry'ibikorwa byo kubimura ritigeze rituruka kuri iryo harira ry'agaciro k'imitungo ahubwo byagiye bisubikwa n'inzego z'ubutegetsi ku mpamvu bo batamenyeshwa iyi ari nayo mpamvu babusaba kubakura muri icyo gihirahiro temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
inkuru dushikiriye ubunyene muri studio nuko igice ca gatanu c'ibiganiro bihuza abarundi vyari bitegekanijwe kuzoba kuri uno wa kabiri itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa cenda vyungururijwe mu ntango z'ukwezi kwa cumi kw'itariki itaramenyekana urutonde rw'abotumirwa rwoba ari rwo rugiteye impari gushika n'ubu mumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika pierre claver niyo nkuru arabitubandaniriza itariki ya cumi n'umunani ukwezi kw'icenda yari yabwiwe abanyepolitike batandukanye hamwe n'amashirahamwe yigenga kugira ngo bazo kwitaba ibiganiro bihuza abegwa n'amatatsi ya politike ari mu burundi bose naho atabutumire bwari bwasohoke abo banyepolitike bobo bavuga ko bari bavyiteguriye umwe mu bakozi bo hejuru mu biro bikuru by'akarere ka afurika y'ubuseruko yabwiye ijwi ry'amerika ko byungururijwe mu ntango z'ukwezi kuza kw'icumi umugwi userukira ibiro vy'umuhuza waheruka i bujumbura kuvugana n'abatwara imigambwe abari ku butegetsi abatavuga rumwe nabwo amashirahamwe yigenga n'abandi abo bose bari babwiwe ko ivyo biganiro bizoba itariki cumi n'umunani uku kwezi ikindi babwiwe ni uko vyari kumara iminsi icumi uwo mugwi nyene waragiye mu gihugu c'ububirigi kubonana n'abatavuga rumwe na leta bahunze igihugu hamwe na bamwe mu batwara amashami yigenga nabo bahawe ubutumwa nk'ubwo ko bokwitegura ibiganiro vya nyuma habe bujumbura canke buruseli uwo mugwi waraciye hirya no hino ikirangaminsi ikiringo vyomara abotumirwa ivyuganirwa amasezerano ategekanijwe gutegwa ko umukono n'impande zose hamwe n'ingene yoshigwa mu ngiro aho niho havuye urusobanurane rwo kutumvikana kwatumye ivyo biganiro bitaba kuri uyu wa kabiri nk'uko amakuru dufise abivuga ayo makuru avuga ko ubutegetsi bw'i bujumbura bwarahiye bukarengwa ko budashobora kwitaba hamwe hotumigwa bamwe mu banyepolitike canke abaharanira agateka kazina muntu bafise imitahe impuzamakungu y'ubutungane yarungitswe n'uburundi ubushikiranganji bw'intwaro y'agati mu gihugu ntibusiba kuvuga ko abo bashatse gutembagaza ubutegetsi abari mu birigi n'abandi nabo batubwiye ko basavye ibiro vy'umuhuza ko yoraba ingene abigira kugira ngo hagire abatumirwa muri abo n'ikibanza ivyo biganiro vyoberamwo catanguye gutera impari abatavuga rumwe na leta bari banse ko basubira kuja muri tanzaniya umwe muri bo yagize ati ni gute twoja kuganirira mu gihugu kiriko kirafata nabi impunzi zacu kandi natwe turi nkazo ati umutekano wacu ntiwoba wubahirijwe bobo bifuza ko vyobera i Entebbe mu gihugu c'Ubuganda yamara umugwi waserukiye umuhuza warashoboye kubumvisha ko umutekano wabo uzoba wubahirijwe nabo baremera naho vyigijwe inyuma abanyepolitike batandukanye twavuganye barafise ico bashima ica mbere ni ingene ubu umugwi utegura ivyo biganiro utunganijwe harimo ubuserukira ishami mpuzamakungu oni ubumwe bwa afurika akarere ka afurika y'ubuseruko ubuserukira umuhuza mukuru perezida w'ubuganda yoweri kaguta museveni hamwe n'abaserukira ibiro vya benjamin mukapa ahagarariye ivyo biganiro ica kabiri bashima ni uko abahuza ngo biteguriye no gufatira ibihano urwanda rwoshaka kudindiza ibintu mu kuburizamwo ivyo biganiro ica gatatu ni uko abatavuga rumwe na leta baba bari hanze hanze n'abari mu gihugu bobo bariko bararondera ingene bogenda bavuga rumwe eka n'amashami yigenga ayahunze n'ayatahunze bikagenda gutyo ica nyuma nuko bose bahuriza hamwe ko muri ico gice ca gatanu c'ibiganiro habwirizwa kuvamwo umuti n'amasezerano uko vyogenda kose mu rwandiko shame ryigenga oricome riherutse kwandikira umuhuza imbere y'uko iki gice ca gatanu gitangura iryo shirahamwe ryahamagariye abafise uruhara bose mu gutorera inyishu ikibazo c'uburundi no gutahukana impunzi gushiramo ishaka kugira ngo umuti urama uboneke umuvugizi w'umuhuza makosha tembere ntacarashima gushikiriza mu kwezi guheze yari yatwishuye ko ibintu byose bizomenyekana mu ndwi zitatu zikurikira intumwa idasanzwe yawe ni michel kafando ubu ari mu gihugu cya tanzania kubonana n'umuhuza mukapa agiyeyo avuye i bujumbura kubonana n'inzego nkuru harimo n'umukuru w'igihugu pye clave niyo nkuru i kigali ku bwijwi ry'amerika
banywanyi bakunze ibijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
mu kanya turava duhana agahindukira ariko imbere y'uko dusezerana inkuru imwe yo mu makambi ifatiye ku kutumvikana hagati impunzi z'abarundi bahungiye muri rusenda n'abakongomani baba muri iyo micungararo babagiriza yuko babononera ibidukikije mugenzi wacu vedaste ngabo atusigurire abaturage b'abakongomani batuye mu rusenda ndetse n'umuyobozi wa gurupema barara n'orosi batuwa juma john bagaragaza yuko impunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu rusenda zigira uruhare runini mu kwangiza amashamba yabo ziyashakamo ingwi n'amakara yo gutekesha dore ko kubera ubugizi impunzi zizazangiza ibidukikije hari imisozi myinshi yo mu rusenda itakigira ibiti umuyobozi wa gurupema barara n'orosi batuwa juma john avuga yuko hsr imaze amezi agera ku munani idatanga inkunga y'ingwi ku mpunzi zo mu rusenda aribyo bituma ibidukikije birushaho kwangizwa sibatwa juma john agira ati wakimbizi bako wanasema bako na miezi munane impunzi zimaze amezi umunani zidahabwa inkwi uzaha umuntu ibifungugu mwima inkwi zo kubitekesha ibi nibyo bijya bituma bagenda bangiza ibidukikije njo ili inabatuma na wao wanaenda wanaharibisha mazingira vile ni kweli nizeyimana jani ni umubyeyi wo muri village ya kane yo mu nkambi yo mu rusenda twahuye avuye gutasha inkwi mu masambu y'abakongomani namenya yuko ishyirahamwe rya aseri rimaze igihe kirekire ritabaye inkwi ari nabyo bituma bagira uruhare runini mu gutemagura ibiti impamvu ni ukubera abatwimye inkwi namwe bakiduhereza hanyuma natwe bakadupokeza izo njya mugabo tukabura inkwi twagenda gusenya rero duhuye n'abadamu b'ababembe kumva bariko baradutuka yuko abarundi twebwe twabamariye ibiti twabamariye inkwi yuko ba- nabo basigaye bazisenyera kure kubera twebwe mugabo tukajayo nyene baguma badutuka baguma badutuka ndore imana ngumye umutima abarizwa mu ishyirahamwe ry'impunzi zitwika amakara mu nkambi yo mu rusenda avuga yuko nubwo abaturage b'abakongomani babashinja yuko bonona ibidukikije nabo bagira uruhare runini mu kubyonona kuko nibo bafata iya mbere mu kubagurishaho ibiti ibiti by'ababembe twe ntabwo tubyangiriza ibiti by'ababembe turabikunda uburyo tubikunda buri ubu ngubu twebwe umubembe araza akakubwira ati duhereza amafaranga akagenda akakwereka akagukatira igipande akakubwira ati ibi ni ibihumbi mirongo ibiri akakubwira ati ibi ni ibihumbi mirongo ibiri na bitanu akakubwira ati ibi ni ibihumbi mirongo itatu ukamuhereza amahera ayo mahera ava hehe nta kazi dufise ngaha mu nkambi umuntu aritupa akaheba itaye namba yapokera akabunga akora muri ka kabunga kiwe yapokera muri ka gasheri kiwe yapokera akamuhereza amaze kumuhereza nawe akagenda akamwereka ibiti boyanzara irikiriruka twagenda gukora muri bya biti twahura n'abarararondo bafise mu macumu yabo imipanga yabo ati mwebwe murabakimbizi ni muri bene uburongo tumaze kumva ntituri bene uburongo uyu bwe ubwoba buradufata mumaze kudufata tugira iki duca tugira gute baratwambura amakara katwambura byose kaba kagakuzanye bakakwambura wagera ku gipolisi nimba uturutse ufise ako gakara cyangwa urukwe rwo gucana abapolisi bakarukwaka ntacu uvuga kuko uri umurefije umurefije nta jambo afise imbere ya mwene umurongo umuyobozi wa gurupe mwe barara noro sibato juma john avuga yuko muri gahunda yo kurengera ibidukikije mu rusenda hari amashyirahamwe agera kuri atatu arimo ishyirahamwe rya adra yatangije gahunda yo gufumbira ibiti bizaterwa mu misozi yunamiye inkambi yo mu rusenda mwomenye yuko hashize umwaka ishyirahamwe rya adra ritangije gahunda yo gukora ibizuku mu rwego rwo kurengera ibidukikije ariko igitangaje ni uko iryo shyirahamwe rya adra ritaratangira gutanga ibizuku ku mpunzi z'abarundi kugira ngo zinyure ukubiri no guhora zishaka inkwi mu mashyamba y'abaturage b'abakongomani bedase ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda wo mu ntara ya kivu y'amajyepfo vedaste ngabo harakenuye murakenuye namwe bw'inshuti bakunzi muri ko murutwumviriza muherereye ijya nino muze kuba hafi y'amaradiyo yanyu saa kumi kugira ngo mushobore gukurikira muri isanga saa kumi na zibiri tuzaza kurashikiriza amakuru azoba agezeho mu burundi no mu karere igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu naho haza kuba hari amakuru arambuye avugwa ku isi ariko cane cane tuza kwibanda kuri afurika makbili ya bero yegeranije amajwi hamwe na ingenier nadran twemye turi kumwe tubifurize indwi nziza